tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumva tankomazi kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu hikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu human rights watch ryasohoye uruhererekane rw'inyandiko zo mu bubikiro nyandiko ryawo zivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane twabanje kuvuza amahoni no gutabaza tubona ubwicanyi bwaberaga muri za kibirira muri za bugesera muri za gishyita na rwamatamu uyu ni joseph matata atwara ikigo giharanira umuco wo kudahana n'akarengane mu rwanda matata aba mu bubirigi mu yandi twabateguriye naho ku nshuro ya mbere kuva kongo yakwitwa kongo yaronse umushikiranganji wa mbere w'umugore idonido ni mukanyisasi reka ariko tubanze duhere ku makuru y'ijya nino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu edi rwema
igitero cy'abarwanyi b'umutwe wa allied democratic forces adf cyahitanye abasivili icumi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo emmanuel katembo salam uyobora akarere ka mangina kari muri teritwari ya beni yavuze ko icyo gitero abarwanyi ba adf bakigabye ahitwa mangodomo bashaka kwiba imiti n'ibiribwa yavuze ko batwitse ikigo nderabuzima nyuma yo gusahura ibintu hafi ya byose byari biyirimo uyu muyobozi yemeza ko byakozwe n'umutwe wa adf urwanya ubutegetsi muri uganda uyu mutwe ugizwe ahanini n'intagondwa za kiyisilamu washinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu ukaba waratangaje ko wabaye ishami rya leta ya kiyisilamu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kapiteni antoni mwarushayi uvugira ingabo z'igihugu muri ako gace yanze kwemeza umubare w'abapfuye ashimangira gusa ko babashije guhashya uwo mutwe banarokora abana b'abakobwa bane bari batwawe bunyago mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika jacob zuma wayoboye afurika y'epfo yajuriye icyemezo cya komisiyo y'amatora kimubuza kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu cyumweru gishize komisiyo y'amatora yavanye zuma w'imyaka mirongo inani n'umwe ku rutonde rw'abemerewe kuziyamamaza iyo komisiyo ivuga ko icyo cyemezo gishingira ku kuba zuma yarahamijwe icyaha cyo gusuzugura urukiko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu rukiko abunganira zuma bavuga ko icyo gihano yahawe kitamubuza kwiyamamaza kuko urubanza yaburanye rutari mu rwego rw'imanza nshinjabyaha ko rwari mu manza mbonezamubano abo bamwunganira bavuga ko komisiyo y'amatora idafite impamvu ifatika yambura zuma uburenganzira bwe bwo kwiyamamaza cyangwa gukora politike ibipimo by'ibitekerezo biva mu baturage bigaragaza ko ishyaka anc rikomeje gutakaza amajwi abakurikirana hafi politike y'icyo gihugu bavuga ko anc ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ishobora gutakaza ubwiganze mu nteko ishinga amategeko ishyaka umukoto wasizwe rya zuma riri mu mashyaka arimo gutwara anc abayoboke zuma yategetse afurika y'epfo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda kugeza mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani benshi kuri ubu bamufata nk'umurakare utarashimishijwe n'uburyo yavuye ku butegetsi kubera ibirego bya ruswa no kwigwizaho imitungo yashinjwaga minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika yasabye israheli guhita ikora iperereza ku bitera abasirikare bayo bagabye bigahitana abasivili barindwi bari mu bikorwa by'ubutabazi mu ntara ya gaza antony blinken yongeye guhamagarira israheli gushyira imbere kurengera ubuzima bw'abasivili mu ntambara irimo n'umutwe wa hamasi mu kiganiro n'abanyamakuru ari i Paris mu bufaransa blinken yavuze ko yavuganye n'abategetsi ba israheli abasaba gukora iperereza ryihuse ryuzuye kandi ritabogamye kugira ngo bamenye neza ukuri kuri icyo gitero blinken yongeyeho ko abakozi bashinzwe ubutabazi bagomba kurindirwa umutekano yagize ati ntidukwiye kwisanga ahantu aho abantu bagerageza gufasha bagenzi babo ubwabo bakisanga bari mu kaga gakomeye abo bakozi bishwe bakoreraga umuryango World Central Kitchen umaze igihe ugaburira ibihumbi by'abaturage mu ntara ya Gaza watangijwe n'umunyamerika Jose Andres wamamaye mu guteka uyu muryango watangaje ko wahise uhagarika ibikorwa byawo mu ntara ya Gaza perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika na xi jinping w'ubushinwa kuri uyu wa kabiri bagiranye ibiganiro kuri telefoni byibanza ahanini ku mubano hagati y'ibihugu byombi n'ibindi batabona kimwe birimo inzitizi mu bucuruzi ikoranabuhanga n'ikibazo cya tayiwani ni ikiganiro cyamaze hafi amasaha abiri abo bategetsi baherukaga kuvugana mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize muri leta ya california bibaye kandi mu gihe amerika iteganya kohereza intumwa mu bushinwa zirimo minisitiri ushinzwe ikigega cya leta janet yellen arahaguruka kuri wa gatatu mugenzi we antony blinken w'ububanyi n'amahanga we azagera mu bushinwa mu cyumweru gitaha perezida ji w'ubushinwa ashinja amerika guhungabanya ubukungu bw'igihugu cye binyuze mu bihano amerika yagiye ifatira ubushinwa birimo guhagarika kohereza bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga muri icyo gihugu mu kumusubiza perezida biden we asanga amerika itakomeza guha ubushinwa ikoranabuhanga ryayo bwarangiza bukarikoresha mu gutambamira umutekano wa amerika
edi rwema urakoze kuri aya makuru yaduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza ayo n'ayandi abakunzi b'ijwi rya amerika bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni vewa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika perezida wa kongo felix tshisekedi yashizeho umushikiranganji wa mbere w'umugore ku nshuro ya mbere mu mateka y'ico gihugu abanyagihugu bamwiteze ko vyinshi kurusha leta zatwawe n'abagabo jimi cukurani bakomera yabiduteguriye madamu judite suminwa tuluka ukomoka mu ntara ya kongo central niwe ubaye umugore wa mbere muri kongo ugiye kuyobora guverinoma kuva repubulika ya demokarasi ya kongo yabona ubwigenge uyu aje asimbura bwana jean michel sama lukonde kenge wari minisitiri w'intebe mu myaka ibiri irangiza manda ya perezida felix felix cisekedi avugira kuri televiziyo y'igihugu rtnc mu ijoro ryo kuwa mbere madamu suminwa yagaragaje ko inshingano hawe zitoroshye mu gihugu nka kongo aho ibice byayo byinshi byibasiwe n'umutekano muke mu magambo magufi madamu suminwa yasezeranyije abanyekongo ko azakora ku nyungu za rubanda cyane yibanda ku mahoro n'ibyateza imbere sosiyete muri rusange uyu mukuru wa guverinoma mushya ategerejweho byinshi bitandukanye haba mu nzego za politike ndetse no mu buzima busanzwe bw'abaturage mu ngeri zose mu byo bamwe mu bo mu burasirazuba bw'igihugu bavuganye n'ijwi ry'amerika bamwitezeho ni ugukemura ikibazo cy'umutekano uyu ni bwana bagisha senga innocent umuturage wo mu mujyi wa goma twabishimiye cyane ko bwa mbere kuva twavuga twumva minisitiri w'umugore muri kino gihugu cyacu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo duteganya ko ari umubyeyi azadufasha muri byinshi mwa kino gihugu cyacu amashyirahamwe atandukanye y'abagore abagore mu ntara kivu ya ruguru nayo ntiyahwemye kwishimira kubona umugore ahawe umwanya wa minisitiri w'intebe bwa mbere mu mateka ya politike y'igihugu uyu ni madamu angelique barameniyibizi umuyobozi w'ishyirahamwe dynamique de femme leader pour le développement dfld mu ntara kivu ya ruguru turamwiringiye akoze fierite y'abadamu bose ba kongo ampartikiriye abadamu ba kivu uyu yongeraho ko abagabo batananiwe guha abanyekongo ibyo bifuza ahubwo ko babuze ubushake bwo gukunda igihugu n'abagituye yizera ko madamu turuka azakora byinshi kandi byiza bitandukanye n'abamubanzirije kuri uyu mwanya natwe twizera yo mu bikorwa bye hazavamo ibintu bigaragara iby'abagabo bananiwe wenda umugore azabishobora ibintu byatugoye mu iguverinoma ya samarukonde nuko atabashije gukora ibyo twita restaurasiyo ya otorite de leta urubyiruko rwo mu ntara y'ikivu ya ruguru rwo ruvuga ko ubu igikenewe cyane kurusha ibindi ari uko minisitiri w'intebe mushya yakwita ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu hodari muhawe darius ni umwe mu bayobozi b'urubyiruko mu ntara y'ikivu ya ruguru umwanya muke yafashe ari kuvuga ibyo azakora yahise atekereza ko intambara dufite intambara icyo kintu kwanza nk'umugore eh, ushoboye eh, bahaye Iram- nani eh, kuba minisitire nje numva ko icyo kintu nakimushimira kuva yadutekereje abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri kongo bo ntabwo bemeranya n'iki cyemezo cya perezida cisekedi cyo guha uyu mugore umwanya ukomeye nk'uyu katembo bini lukangala wo mu ishyirahamwe ensemble pour la république rya bwana moise katumbi capwe umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa cisekedi avuga ko nta gitangaje kirimo kubona minisitiri w'intebe yari asanzwe mu bantu ba hafi ba cisekedi C'est une nomination qui reste historique au sein de notre pays. que Depuis l'indépendance, kuba perezida yashyizeho umugore ni ikintu kizaguma mu mateka ya kongo kuko nibwo bwa mbere bibaye muri iki gihugu ariko ntitwakwirengagiza ko ubuyobozi buriho butatowe n'abaturage abakongomani twese tuzi ko aya matora atanyuze mu mucyo habe na gato gushyiraho uriya mugore nka minisitiri w'intebe ni mu buryo bwo kwivanaho icyaha ndetse no kwereka amahanga y'uko muri kongo hari demokarasi nyamara ari ibintu bitabaho fait valoir au monde que les femmes peuvent aussi perezida felix cisekedi ashyizeho minisitiri w'intebe mushya nyuma y'amezi anashize muri kongo habayeho amatora rusange yamuhesheje insinzi yo kuyobora kongo manda ya kabiri jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kino gitondo ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu human rights watch ryasohoye uruhererekane rw'inyandiko zo mu bubikiro nyandiko ryago zivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane iryo shirahamwe rifise icicaro i new york muri amerika ibindi kuri ino nkuru na temistokle mutijima umuryango human rights watch uravuga ko izo nyandiko zigaragaza mu buryo bubabaje ukuntu abafatanyabikorwa mpuzamahanga bakomeye banze kwemera ubwicanyi bw'abantu barenga igice cya miliyoni bakanga no kugira icyo bakora ngo babuhagarike uyu muryango uravuga ko umubare munini w'abagize uruhare muri jenoside barimo n'abari abategetsi bakuru muri guverinoma yariho na ba kizigenza bandi mu bwicanyi ubu bagejejwe imbere y'ubutabera ukavuga ko hari imanza zibarirwa muri mirongo z'abakekwaho uruhare muri jenoside zaburanishijwe cyangwa se zirimo kuburanishwa mu nkiko z'ibihugu byo ku mugabane w'uburayi hagendewe ku ihame ry'uko uburyozwacyaha butagira imbibi umuryango human rights watch uvuga ko muri iyi myaka ya vuba hari benshi mu bakekwaho kuba bari ku isonga mu itegurwa rya jenoside byatangajwe ko bapfuye mu rundi rubanza naho umwe mu bakekwaho kuba mu bayiteguye akaba yaratangajwe nk'udafite ubushobozi mu by'ubuzima bwo kuba yaburanishwa kubw'uyu muryango ibyo biragaragaza ko gukomeza gushaka ubutabera ari ikintu cyihutirwa cyane na nyuma y'imyaka mirongo itatu jenoside ibaye avuga ku nzira y'ubutabera nyuma ya jenoside madamu tirana hassan umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango human rights watch yagize ati jenoside yabaye mu rwanda iracyari ikizinga ku mutimanama n'imitekerereze rusange yacu kandi n'ubu hashize imyaka mirongo itatu hari amasomo yavanwa mu bikorwa cyangwa ukwirengagiza by'abategetsi b'isi ku marorerwa arimo kuba birakenewe cyane kwihutisha ubutabera kugira ngo abacurabwenge ba jenoside basigaye baryozwe ibyo bakoze amazi atararenga inkombe ku itariki ya gatandatu y'ukwa kane mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane indege yari itwaye perezida yuvenali habyarimana w'u rwanda na mugenzi we w'uburundi sipiriyani ntaryamira yarasiwe mu kirere cy'umurwa mukuru kigali iyo sanganya yabaye imbarutso y'ubwicanyi bushingiye ku moko bwamaze amezi atatu hirya no hino mu rwanda bwakozwe ku rwego rutari bwigere rubaho umuryango human rights watch ukomeza uvuga ko intagondwa z'abanyapolitiki n'abasirikare z'abahutu zayoboye ubwicanyi bwahitanye ababarirwa muri bitatu bya kane by'abatutsi bo mu rwanda aho abantu barenga kimwe cya kabiri cya miliyoni bahasize ubuzima benshi mu bahutu bagerageje guhisha cyangwa kurinda abatutsi cyo kimwe n'abatari bashyigikiye jenoside uyu muryango uvuga ko nabo bishwe uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga ko hagati mu kwezi kwa karindwi kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane umutwe w'inyeshyamba w'umuryango wa rpf wari wiganjemo abatutsi wari ufite ibirindiro mu gihugu cya uganda wigaruriye igihugu maze uhagarika jenoside ni nyuma y'intambara wari warashoje ku butegetsi bwariho kuva mu kwezi kwa cumi kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda human rights watch ivuga ko abarwanyi b'izi nyeshyamba bishe ibihumbi by'abaturage b'abasivili biganjemo abahutu n'ubwo urwego ubwo bwicanyi bwariho rutari ruhwanye n'urwo jenoside yariho umuryango human rights watch kandi uvuga ko wanditse mu buryo burambuye kuri jenoside no ku byaha byakozwe na rpf mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ahawumvikanisha ko madamu nyakwigendera Alison Deforge umunyamerikakazi wamaze hafi imyaka ibiri ari umujyanama mukuru mu ishami ryawo rishinzwe Afurika yasohoye igitabo Live None to Tell the Story kivuga mu buryo budashidikanywaho kuri jenoside yabaye mu Rwanda ndetse akandika ku kwirengagiza ibyabaga no kunanirwa kugira icyo ubikoraho k'umuryango mpuzamahanga uyu muryango uvuga ko mu bihe bisatira ukwezi kwa kane kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yaba iy'imbere mu rwanda n'iyo ku ruhando mpuzamahanga abadiporomate abakozi ba loni n'abandi bose bakomeje kuburira ko jenoside yarimo gutegurwa nyamara guverinoma z'ibihugu ndetse n'imiryango ihuza ibihugu irimo loni n'umuryango w'ubumwe bwa afurika bananiwe kugira icyo bakora ngo babuze ko jenoside iba nk'uko yagenze Human Rights Watch ivuga ko umutwe w'ingabo za Loni zishinzwe kubungabunga amahoro wari mu Rwanda wacyuye benshi mu basirikare bawo ubwo ubwicanyi bwari burimbanyije bagasiga abasivili b'abanyarwanda nta kivurira uyu muryango uvuga ko nyuma y'imyaka mirongo itatu inyandiko zo mu bushyinguro bwawo ugiye gusohora ari zo kuva mu kwa gatatu kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu kugeza mu kwa cumi n'abiri kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ukavuga ko izi nyandiko n'uruhererekane rw'ibikorwa byabaye muri icyo gihe zigaragaza umuhate w'ubuvugizi bwagutse uwo n'imiryango bakoranaga bakoze burangajwe imbere na nyakwigendera Alison Deforge bwa mbere mu kugerageza gukumira hanyuma no mu kugerageza guhagarika ubwicanyi gusa Human Rights Watch iravuga ko urwo ruhererekane rudasobanuye ko ari icyegeranyo cyuzuye cy'ibikorwa byose byakozwe n'imiryango ya sosiyete sivili n'abandi mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu no mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane uyu muryango mpuzamahanga uvuga ko guhagarika abategetsi n'abicanyi mu rwanda byajyaga gusaba ingufu za gisirikare ariko ko iyo bikorwa hakiri kare ubwicanyi bugitangira byajyaga gusaba ingufu nkeya ukavuga ko umurava n'umwete mpuzamahanga byihuse byajyaga rwose guhosha jenoside no kubuza bumwe mu bwicanyi ndengakamere bwaje kuba hanyuma inyandiko zawo uyu muryango uvuga ko zerekana uburyo abategetsi mpuzamahanga ibyo batabyanze gusa ahubwo banamaze ibyumweru byinshi banga gukoresha ububasha bwabo bwa politiki ngo batambamire ububasha n'ukwemerwa kwa guverinoma yakoraga jenoside Human Rights Watch itangaza ko inyandiko zinyuranye zirimo amatangazo n'amabaruwa zigaragaza ko abategetsi mpuzamahanga bananze ko guverinoma yarimo kurimbura abaturage bayo itagomba guhabwa inkunga mpuzamahanga kandi ko ntacyo bakoze ngo bacecekeshe ibiganiro byo ku maradiyo byahamagariraga abanyarwanda kwica abandi Human Rights Watch ikavuga ko izo ngamba zoroheje ubwazo iyo ziza gufatwa zajyaga gucogoza ingufu z'abategetsi bari bashyigikiye ubwicanyi zikanatera umwete abanyarwanda wo kuba bakwifata ntibakurikire ubukangurambaga bubashishikariza kurimbura abandi Human Rights Watch ivuga ko mu mezi n'imyaka byakurikiye jenoside imvugo never again ntibizongere ukundi yahindutse intero ndetse bamwe mu bategetsi bo ku isi bemera uruhare rwabo bamwe banasabira imbabazi kuba barananiwe kugira icyo bakora ngo bahagarike jenoside uko kwishinja haba ku bategetsi ku giti cyabo no ku muryango mpuzamahanga muri rusange kuba barananiwe guhagarika jenoside Human Rights Watch ivuga ko kuva ubwo byahindutse kimwe mu bintu bigenga imyitwarire ya nyinshi muri za guverinoma muri politiki y'ububanyi n'amahanga yazo ku Rwanda uyu muryango uvuga ko kugeza na n'ubu ibyo bikigira ingaruka ku myumvire mpuzamahanga no kuko amahanga abona ibibera mu rwanda ndetse no mu karere cyane cyane ku bijyanye n'imyitwarire y'u rwanda mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu kuva mu myaka mirongo itatu ishize jenoside ibaye no kuba rukomeza kwinjira kenshi ku butaka bwa kongo temistokle mutijima urakoze tukivuga kuri ino nkuru bamwe mu baharanira agateka ka zina muntu bakorera mu rwanda imbere n'inyuma y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kane bavuga ko babona ubwicanyi buko bikorwa kandi bagatabaza matata joseph ico gihe yari umunyamabanga ntayegayezwa wa ardo iryo ni ishirahamwe nyarwanda ryaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu ahasigaye aba mu bubirigi yavuganye na venuste nshimiyimana yatanguye amubaza nimba hari ibimenyetso babona kuri twebwe ntabwo twigeze na rimwe dutekereza ko haba ubwicanyi bumeze nka buriya bwabaye cyakora twabanje kuvuza amahoni no gutabaza tubona ubwicanyi bwaberaga muri za kibirira muri za bugesera muri za gishyita na rwamatamu yewe no mu gace ka sake twigeze kunyarukirayo ubwo bwicanyi rero bwabanjije mbere bwibasiraga abatutsi nyuma y'ibikorwa byabaga byahabonetse byo gutega za mine n'ubundi bugizi bwa nabi bwabaga abantu bashobora kwitirira wenda inkotanyi cyangwa abacengezi bazo ntabwo na rimwe twigeze duteganya ko byazagera nka kuriya byagenze ngo abantu bagende bicira abandi ku manywa y'ihangu none se mwebwe mu mpuzamashyirahamwe karado hari igihe mwigeze nk'uko Human Rights Watch yabikoze mutabaza amahanga ngo atabare abanyarwanda uretse komisiyo dankete interinasiyonari yaje gukora ku bintu by'ubwicanyi bwari bwabaye mu bagogwe ubundi bukaba bwari bwabaye mu gisenyi ntabwo twebwe twigeze dutabaza birenze uko guhamagaza komisiyo mpuzamahanga yaje mu rwanda igakora kuva tariki ya karindwi z'ukwa mbere kugeza tariki ya makumyabiri na rimwe mu byumweru bitatu noneho igatanga raporo yayo mu kwezi kwa gatatu cyakora twajyaga tunyarukira ahabaye imvururu haba habaye ibibazo mu mujyi wa kigali naho tukanyarukiraho tugakora raporo ntoya zijyanye n'ibyabaye uwo munsi inyandiko n'amashusho byashyizwe ahagaragara birahera mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itatu kugeza mu kwezi kwa cumi n'abiri mirongo cyenda anine ayo mashusho n'inyandiko biragaragaza ibyakozwe na human right watch ndetse na nyakwigendera alison de forge kugira ngo amahanga amenye ibibera mu rwanda mwebwe nk'abanyarwanda mwafatanije iki
alison de forge yazaga akaza kutureba hari ibyo twamubwiraga bijyanye n'ibyo twe twabonye hari nk'ibyabaye mu bugesera byabaye za kibiri aho twagendaga tujya nawe akagira abantu bamubwira ukwabo ariko ntitwibagirwe yuko icyo gihe ntabwo twari dufite ubushobozi buriho ngubu ngubu ibyo twabonaga n'ibyabaga byabaye ntaho byabaga bihuriye twamenyaga ibintu bikeya ariko ibyo ngibyo twarabisangizaga nabo nyuma y'ukwezi kwa karindwi mirongo cyenda na kane mwebwe umurimo wanyu wo guharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu warakomeje mwakomeje kugaragaza ibitagenda nk'uko mwabibonaga mbere twarabikomeje uretse njye ko navuye mu rwanda mu kwezi kwa tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa gatatu ariko bagenzi banjye basigayeyo bakomeje gukora raporo cyane cyane ko twajyaga muri za kasho za polisi bari baraduhaye uruhushya rwo kujya muri kasho za jandarumori tukajya kureba uko abantu bafashwe bariyo ko batakora ibicabuzo ayo maraporo yakomeje gukorwa kugeza nyine igihe nasubiriyeyo mu kwezi kwa karindwi muri mirongo icyenda na kane mvuye hano mu burezi ugeze mu rwanda muri mirongo cyenda na kane mu kwezi kwa karindwi hari raporo yakozwe na human right watch yashyikirijwe perezida bizimungu ndetse na generali paul kagame wari visi perezida icyo gihe ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri mirongo cyenda na kane igaragaza yuko hari ihohoterwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ribera mu rwanda ibyo mwebwe mwarabibonye hari uruhare mwabigizemo mutunga agatoki icyo gihe inkotanyi zimaze gufata ubutegetsi mu kwezi kwa karindwi zahise ahantu hose zashoboye kwisanzura zakoze ibintu by'ubwicanyi bw'indengakamere ariko icyo gihe yumani rayiti ikora raporo mu kwezi kwa cyenda niho yakoze raporo za mbere z'abantu b'abantu bari bishe hafi yo mu by'imana ikomeza mu kwa cumi na kabiri ubwicanyi bwari bwinshi cyane icyo nakubwira gusa ni uko twebwe nk'imiryango ya duruwa dorome dore imiryango irengera ikiremwamuntu tariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa munani muri mirongo icyenda na kane twabonanye na visi perezida paul kagame turaninuba cyane tumubwira ibintu by'ubwicanyi n'ishimutwa ry'abantu bagendaga ku bwinshi kandi tukabashakisha tukababura tukajya mu makasho yose no mu magereza hanyuma mumubwiye yabashubije iki yatubwiye ko azakosora ariko ntiyigeze akosora joseph matata impirimbanyi y'uburenganzira bwa kiremwamuntu wari umunyamabanga mpuzabikorwa wa arido muri mirongo icyenda na kane ndagushimye cyane ku bw'akakanyuhaye ijwi ry'amerika urakoze cyane nawe kuba wantumiye urakoze radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ibiganiro n'amakuru yacu ku biganiro amerikana na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya gatatu y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani perezida wa leta zunze ubumwe za amerika harry truman yasinye itegeko ryitwa economic assistance act ryashyizeho ikigega cyamenyekanye nka plan marshal cyo gufasha ibihugu by'uburayi kwisana no kwiyubaka nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose ikaze mu kiganiro amerikana intambara ya kabiri y'isi yose yabaye kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu yasize uburayi bwarasenyutse bikomeye imijyi myinshi cyane cyane ikomeye yari yarabaye ibishingwe abantu amamiliyoni bari barapfuye abandi ari inkomere abandi bari mu nkambi z'abavuye mu byabo batunzwe n'imfashanyo za leta zunze ubumwe za amerika urugero mu mwaka umwe kuva mu kwezi kwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu kugera mu kwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatandatu amerika yoherereje abantu miliyoni magana atatu mu burayi no mu buyapani toni miliyoni cumi n'esheshatu n'ibihumbi magana atanu z'ibiribwa muri icyo gihe nabwo leta zunze ubumwe za amerika niyo yari igihangange ku isi intambara ntiyigeze ibera ku butaka bwayo yari ifite impungenge ko ubukene bushobora korohereza amatwara ya gikominisite gukwirakwira mu burayi no kugarura ubutegetsi bw'igitugu gikabije bushyira imbere urwango no kwironda nk'ubw'abanazi bwitwa fashisme aho gukomeza rero gutanga imfashanyo zandamuke yafashe umwanzuro wo gufasha uburayi kongera kwiyubaka mu nzego zose z'ubuzima ku buryo burambye kandi bukumira akajagari ka politiki na gikominisita ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi perezida truman yagize george marshall minisitiri w'ububanyi n'amahanga marshall wari generali wari waravuye ku rugerero yarahangayikishijwe cyane by'umwihariko n'imibereho y'abanyaburayi yahise rero ashinga itsinda ry'abahanga byibura cumi na babiri baturuka mu ngeri zitandukanye yabahaye ibyumweru bibiri kugira ngo babe bamugejejeho ibitekerezo bifatika ku buryo leta zunze ubumwe za amerika ikwiye gufasha uburayi kongera kwiyubaka barabikoze noneho ku itariki ya gatanu y'ukwa gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi asobanura bimwe muri byo bwa mbere na mbere ku mugaragaro mu ijambo yavugiye imbere y'imbaga y'abantu ibihumbi cumi na bitanu muri kaminuza ya Harvard iri mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika yashimangiye ariko ko abanyaburayi ari bo bagombaga kubanza kumva neza ko umushinga ari uwabo bwite
ntibyaba bikwiye kandi nta kamaro byagira ko guverinoma yacu ariyo ikora umushinga ugenewe kuzahura uburayi ni uruhare rwabo nibo bagomba gufata iya mbere icyo igihugu cyacu gishobora gukora ni ukubafasha bya gicuti kwandika umushinga no kuwutera inkunga mu buryo bwose dushoboye umugambi ugomba kuba uhuriweho wemewe n'ibihugu bimwe na bimwe by'uburayi cyangwa se byose
koko rero leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu by'uburayi barafatanyije bategura umushinga ku itariki ya kabiri y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress yemeje burundu n'amajwi menshi cyane itegeko riwuha ingengo y'imari ku munsi wakurikiyeho perezida Truman yarishyizeho umukono kugira ngo ritangire gushyirwa mu bikorwa bashatse kurimwitirira mu izina rya Truman plan ariko we abagira inama kandi barayikurikiza yo kuryita Marshall plan niryo zina umugambi wo kubaka uburayi wamamayeho plan Marshall cyangwa se Marshall plan ijwi rya amerika leta zunze ubumwe za amerika yasabye icyari repubulika zunze ubumwe z'abasoviyete n'inshuti zazo nabo kwinjira muri plan marshall ariko barabyanze mu gihe cy'imyaka ine yamaze kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani kugera igihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'umwe urangira plan marshall yatanze inkunga y'amadolari miliyari cumi n'eshatu na miliyoni magana atatu angana na miliyari ijana na mirongo irindwi n'eshatu zo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ibihugu cumi na birindwi byo mu burayi bw'uburengerazuba byiyemeje kugendera ku matwara ya gikapitalisite nibyo byayemeye notirishiya ububirigi repubulika y'ubudage bw'uburengerazuba rfa danomariki ubufaransa ubugereki isilande irilande ubutaliyani nubwo bwari bwarafatanyije n'abanazi mu ntambara n'irimbura ry'abayahudi luxembourg ubuholandi norvege portugal suwede ubusuwisi turukiya n'ubwongereza ubwongereza nibwo bwafashe menshi agera kuri makumyabiri na gatandatu ku ijana by'inkunga yose hakurikiyeho ubufaransa cumi n'umunani ku ijana na rfa cumi na rimwe ku ijana igice kinini cyane cya plan marshal amadolari miliyari cumi n'ebyiri na miliyoni ijana cyari impano zitishyurwa ikindi gice kingana n'amadolari miliyari imwe na miliyoni magana abiri cyari inguzanyo zishyurwa muri rusange plan marshal yagize uruhare runini mu bukungu bw'uburayi yabaye kandi intangiriro ya politiki yo gufasha amahanga muri rusange imwe mu nkingi za politiki y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika muri iki gihe naho george marshall yayiherewe igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntaho gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama ijwi rya amerika akaba ino ngaha duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu bya kino gitondo nshimire nadia taha yamfashije muhinga bw'ivyuma kuri mikro yari diane ninahazwe ndabikibanuwe ndabifuriza kubandanya mugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu turasubira mu makuru yacu ari imbere